Sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan Oromoo wiixataa hanga Jimaataa galgala saa'atii lamaa walakkaa hanga sa'aatii sadiitti meetiribaandii 22 25 irratti Waashingtan diisii irraa sanii dabarsinu kaardha kun wayyaa jalqabna. Galchumaaf waliin teessan nagayaa buna daada'u eebil 8 bar 2019ti raadiyoon vii'oo afaan oromootiin naayilsaatii fi meetiribaandii irraa nu caqasuu jirtanii ansora haala keetiin nu dhiyaadha jenne.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan ruwaandaan fixiinsa duguuginsa sanyii waggaa 25 dura biyyattii keessatti gaggeeffameef sirna yaadannoo geggeessaa jirti matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
sun irratti addunyaan akka inni hamtuun akkanaa kunis itti hin deebine waan hedduun wal gorfachuu jirti ganna 29 paartii dimookiraasummaa uummata oromoo guyyaa dheengaddaa galma barkumee keessatti ulfeessan addunyaan gama ispoortiitiin maal keessa oolte bulte akka tokko isaanitti himna oduu isaan fanna namoonni itti himna
bulchiisa naannoo amaaraa godinaa shawaa kaabaa. Naannolee Axaayyee Kaarraa-Qoree Maajateef kabiroo keessatti hokkara uumameen namoonni hedduun dhumuuf kabiroon madaa'uun isaanii himamee jira. Qabeenyaan hedduun illee manca'uunsaa Asteer Misgaanaa'u Baahirdaarraa gabaastee jirti. Miidhaa dhaqqabe kana mara keessaa abaawatu harka qaba jechuudhaan biiroon nagaaf ijaarsa nageegumsaa naannoo Amaaraa himatee jira. Abaawoon immoo gama isaatiin miidhaalee dhaqqaban kana keessaa akka harka hin qabne dubbatee jira. gama biraatiin sana booda aangawaan ministirii ittisaa Itiyoophiyaa har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin bakka walitti bu'insi sun itti uumame bulchiisa naannoo Amaaraa keessa kanneen jiran bulchiisa sablammii Oromoof godinaalee Shawaa Kaabaa keessa erga raayyaan ittisaa seene booda hokkarichi guutummaatti dhaabachuusaa beeksisee jira. itti gaafatamaan waajjira ittaanaa ajaja humnoota waraanaa kataan koloneel tasfaa'ee ayyaalow waahila keenya tsiyoon girmaa waliin gaaffiif deebii geggeessaniin akka ibsanitti walitti bu'iinsi sun ka geggeessame uummatoota gamlameenii gidduutti otoo hin taane kanneen hidhatanii gamlameen gidduutti socho'aniini jedhee jira kanneen walitti bu'iinsii fi walitti dhukaasuun uumame hidhattoota gamlameen keessa jiraniin. miidhaaleen dhaqqabanis gamlameeniiti ka jedhan aangawaan ministirii ittisaa kun abaawoon naannoo sanaa humna hidhate hin qabu jedhanii jiran. ruwaandaan fixiinsa duguuginsa sanyii addunyaa irratti isa hamaa ta'ee fi waggoota 25 dura biyyattii keessatti geggeessameef sirna yaadannoo geggeessaa jirti. sirni yaadannoo guyyoota dhibba tokkoof turu kun dilbata kaleessaa haasawaa pireezidaantii biyyattii pool kaagaameen dhageessisameen jalqabame. gabaasaa eeshaa saraayii jaalanneetu dhiyeessa.
pireezidaantiin ruwaandaa pool kaagaamee kanneen lubbuun hafan galateeffatanii erga sanaa as jijjiirama biyyattii keessatti argame ilaalchisuudhaan dubbatan bara 1994 abdiin tokko hin turre dukkana qofa har'a garuu iddoo kanatti namoota lubbuun hafan irraa ifa calaqqisaa kanaaf galatoomaa jechuu malee waanan jedhu kan biraa hin qabuu jedhan itti fufanis.
Genocide hibernates as denial, both before the killing.
Duguuginsi sanyii yeroo dhokatee guddataa deemaa turetti akka ta'uu hin dandeenyetti haalamaa ture. Ajjeechaa sana duras ta'e booda wantoonni yeroo dheeraadhaaf deemaa turan kanneen walitti hidhata qaban turan. Kunis mul'ata bal'aamaa of keessaa qaba ture.
Sirna yaadannoo fixiinsa kanaaf. Kigaalii keessa ka jiru siidaa yaadannoo dhaabbate irratti dungoo qabsiisuun akkasumas biqiltuu daraaraa kaa'uun jalqabame iddoo kanatti reeffa namoota kuma dhibba lamaaf kuma shantamaa awwaalamee jira sirna yaadannoo kaleessaa kanarratti kan argaman muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad waggaa 24 dura miseensa jila tokkummaa mootummootaa ta'uudhaan Ruwaandaatti tajaajilaa akka turan ibsanii Ruwaandaan gocha akkasii kun. Lamuu hin deebi'u ija jedhu waan facaafteef nan dinqisiifadhaa jedhan.
It is my sincerest hope that Rwanda continues to shine light.
Ruwaandaan humna araaraa mariif dhiifamaarra dhaabattee ifa ishee ibsuu akka itti fuftu abdii guddaan qaba. Tokkummaa keenya kana qabannee gochaan fixinsaa kun addunyaa kamiyyuu keessatti akka hin mul'anne ni goona abdii jedhuun qaba.
ruwaandaa keessatti bara 1994 fixiinsa gosi huttuu dhaqqabsiisaniin tutsii fi huttuu yaada madaalawaa qaban kumi dhibba saddeet ajjeefamuun ni yaadatama.
Ka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni jaan arganiif hangawoonni Liibiyaa keessaa akka jedhanitti xayyaaronni waraanaa har'a magaalaa Tiriippoolii keessa ka jiru dirree xayyaara tokkicha hojjechaa jiru haleelanii jiran. Haleellaan kun kan geggeessame eega tokkummaan mootummootaa akka waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa biyyattii keessatti tolfamu waamicha dhiyeesse booda ta'uunsaas himamee jira. Hangawoonni nageegumsaa dirree xayyaaraa Tiriippoolii. irraa gama bahaatti argamu kanarraa dubbatan akka jedhanitti haleellaa sanaaf agammaatti kan itti gaafatama fudhate hin jiru dirree xayyaaraarraa ka'uu fi irra qubatu dirreelee jiran irraa kan hafe namarra miidhaan ga'e akka hin jirres dubbatanii jiru humnoonni ajaja waraanaa jeneraal kalifaa haftaariif amanamoo ta'an magaalaa tiroopoolii qabachuudhaaf kan dhiibaa jiran ta'uun kan dubbatame yoo ta'u ka tokkummaa mootummootaatiin deeggaramu muummichi ministeeraa faayee saraaj immoo humnoota mootummaa sanaaf deebii akka kennaniif kan qopheessan ta'uu dubbatanii jiru. hiriira mormii torban dabreerra sudaan keessatti geggeessame irratti namoonni sadii du'uu isaanii ministeerri dhimma keessoo sudaan har'a paarlaamaa biyyattiif ibsa kennanii jiru hiriirtota mormii magaalaa galma mootummaa sudaan kaartuum keessatti akka pireezidaant omar albashir taayitaa gallakkisan gaafachuuf ba'an adda facaasuudhaaf tarkaanfii humnoonni nageegumsaa fudhataniin namoonni kun du'uu isaanis dubbatanii jiru namni tokko immoo namni kabiraan jechuudha mormiidhuma wal fakkaataa kutaa daarfuu keessatti geggeessameen ka du'e ta'uu ministerichi dhimma keessoo sudaan bushraa jumaa dubbatanii jiru minister jumaan akka jedhanitti uummata kuma kudhan ta'utu sanbata dabre kana waajjira guddaa raayyaa ittisaa biyyattii fuulduratti hiriiruudhaan mormiisaa dhageessisaa ture. eega mormiin kun mudda kudha sagal biyyattii keessatti jalqabame asi lakkoofsi kun isa baay'ee guddaa ta'uun himamee jira. poolisiin yuugaandaa tuuristii lammii ameerikaa fi shofeera ishee torban dabre biyya yuugaandaa handaara daangaa riippaabilikii koongootti butamanii fudhataman gallakkisiisuudhaaf kan maallaqa itti baasan ka jedhame sana haalee jira lammiin ameerikaa kimberlii suul endorkootiif shofeerichi ishee lammiin yuugaandaa jaan pool kibxata dabre kana namoota qawwee hidhataniin paarkii kwiin elizabeth keessatti butamanii fudhataman oduu nambaaf qabnu kanuma.
raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanu dabarra. akkuma duullee keessatti sanitti imne rwaandaan biyyattii afrikaa gama bahaatiin qubattu biyyi ganna 25tiin duratti namni isii gosaan hadhee wal balleessee kuma dhibba hedduu walirra fixe dukkanti gaafasii hardhallee addunyaa keessan baane addunyaan hammeen isii akka wanni akkana ittiin deebiin ammoo waan hedduu wal gorfachuu jirti namdu ammoo yaadachuu jiran dubartiin gaafas ganni mana 20 keessa jirta dhiirsaaf ijoollee fi walumattuuyyuu maatiif firaa fiixa nam torbaatamii sadii gaafas irraa fixan wanni dabartee dabarte waan bira walii dabruu mallee jetti masriyaa meltoonitii fi maliiviyaa ostireetti odutannuu erge jalanne nutti.
liidiyaa owaamwezi umriin ishee afurtamii ja'a lammi ruwaandaa qonnaan bultuudha amma gaa'elas ta'e ijoollee hin qabdu liidiyaan waggaa 25 dura fixiinsa gosaa ruwaandaa keessatti gaggeeffameen firoota. firoota firoota ishee nama torbaatamii sadi jalaa ajjeefame abbaa warraaf ijoolleen ishee akkasumas miseensonni maatii hara yookaan haroo chohowaa kan magaalaa kigiinaa fi nyaaru buuyee gidduu jiran keessatti jalaa gataman ajjeefaman liidiyaan har'a ka jiraattu bakka faarji jedhamuun waamamu kan fixiinsa sanarraa namoonni hafan keessa jiraatan keessa jirti. gargaarsaa ji'a ji'aan qarshii Itiyoophiyaa gara dhibba sagaliif shantamaa ta'uu kennamaafii jira abbaan warraa liidiyaa yeroo ajjeefametti dhiironni hedduun irra deddeebi'anii akka gudeedaniin dubbatti liidiyaan gasoo lafaa kaasuuf waan humna dhabdeef waanuma qabdu keessaa namaaf maallaqa baastee lafa kornyee tokko qochisiifadhaa jette umrii fi fayyaa akkanaa kennu akkasumas. du'a isa kan waaqayyoo qofa akkan du'uun fedhaa jetteetti liidiyaan torban kana raadiyoo sagalee ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessitee jirti fixiinsa sanarraa waan amma yaadattu gaafatamte napfushije abana bose I lost all my children, my husband, my parents. the ijoollee parents koo of my lamaan husband, abbaa warraa koo maatii abbaa warraa koo fi maatii mara dhabeera bara durii dubartii yeroo abbaan manaa jalaa du'u maatii ishee yookaan namoonni biraas yoo ta'an ni gargaaruun ni deeggaruus nuti garuu sanaaf hin carroomne yeroo sana carraa hamaan akkasii kan irra ga'e ana qofa jedhee yaadan ture turee garuu gaafa hubadhu akkuma koo namoota hedduun ka miidhaman akka jiran hubadhe kan caalaatti na miidhe garuu ijoollee koo abbaa manaa koo obboleettota koo obboleessa koo dhabuu kootii jetteetti waan yeroo sana ta'e attamitti yaadatti hari ikiyaga kiri hagati ya kigina na nyarubuye I was with my children when they died.
ijoollee koo ija koo duratti ajjeefaman kiginaa fi nyaaru buuyyee gidduu hara yookaan haroo tokko jira hokkarri gaggeeffame gara sanatti akka dhiyeessinu nu godhe achi yeroo geenyu dubartoota akka dhiisan intarhaamween ajaja kenne ijoollee koo dhiiraa sadiif ilma obboleettii koo tokkotu na wajjin ture namoota meencaan kukkutuun gaafa isaan dadhabsiisu ijoollee koo fuudhanii bishaan hara yookaan haroo keessa buusan sana booda anis anqalbaatti mucaa baadhee ture kan dugda koorratti hafe sana darbadheen bishaan hara sana keessa buuse isaan garuu anqalbaa sana bishaan keessaa baasanii anaan immoo reebuu jalqaban nu warra huuttuurraa ijoollee godhatta yeroo sanaaf anqalbaan kun si barbaachisa warra tutsii ajjeefneerra isin ijoollee huttuu deessanii baachuuf jirtu jechaa nutuman ijoollee koo ega ajjeesanii booda gara ajajaa intarhaamweetti na geessan innis achuma isaan duratti na gudeede san booda hunduu dabaree na gudeedan kun yaada sammuu kootii waan madeesseef hin irraanfadhuu jette liidiyaan barri fixiinsaa sun ega xumuramee booda yeroon ture liidiyaaf attam ture nyuma ya jenoside After the genocide, our houses had been destroyed. People had been killed.
fixiinsa sana booda manneen diigamanii namis dhumeera hanga mana namoota biroo hin diigamneetti nu geessanitti qubsuma gandeenii keessa turre san booda mootummaan tokkummaa biyyoolessaa yeroo hundeeffamu godoo wayii nuu dhaaban manneen sun jaboon turre san booda garuu nu haaressanii amma mana gaarii keessa jirra yeroo sana guyyaa guyyaatti gargaarsa nuu kennan amma haalli jiru isa yeroo sanaarra hedduu fooyya'aadha. loon haga xiqqoo qabna jireenyitti fufeera gara fuulduraatti hunduu ni fooyya'aa abdii jedhuun qabaa jetti liidiyaan warra gocha kana raawwateef dhiifama gochuu kan ilaaleen gaafatamte muri icyo gihe rero twabashije During the trainings we had, we realized that not forgiving would be another heavy burden.
leenjii or yeroo even nuu cause kennanitti several dhiifama gochuu dhiisuu caalaa ba'aa ulfaataan akka hin jirre hubanne inumaayyuu dhukkuba fayyuu hin dandeenye akka nutti fiduu danda'u barre leenjii sana booda tarkaanfiin fudhanne dhiifama wal gaafachuudha isa dhiifama gaafates ta'e hin gaafanne dhiisuu fi dandeenyeeraa jette hangama koon dhiiseera gara mana murtii aadaa gachaachaa jedhamutti illee isaaniin hin geessine jette liidiyaan biyya araarri keessatti bu'e maal akka fakkaatu ka gaafatamte liidiyaan ngewe kuri ngewe numva ubwiyunge ariko I think reconciliation is necessary because a country without reconciliation is a divided country.
araarri waan barbaachisaa natti fakkaata sababiinsaas biyya araarri keessa hin jirre addaan wal qooduuf waan jiruuf eessayyuu kan hin geenye taati kanneen dhiifama hin goonellee cabsanii darbuudhaan dhiifama gaafachuu qabu jedhee yaada sababiinsaas garaa kee keessatti haaloof dubbii qabatte olloota kee wajjin yoomiyyuu nagaan jiraachuu hin dandeessuu jette liidiyaan.
raadiyoo vii'oo sagantaa afaan oromootti caqasuu jirtanii qopheetiin eegi jalqabne daqiiqaa kudhanii shanii tokko yaanee ispoortiitti ta'an. qophii ispoortii oduu ispoortii har'aa keessatti kubbaa miilaatii fi atileetiksiitiif oduu gargaaraa isaaniitti hima. Roosiin hatriikii hojjettu. Ruuni kaardi diimtuu tapha keessaa baasan. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ameerikaa MLSittum jirani. Kilabii Waashingtan DC United yatta addaatti. Shaampiyoonaa liigii Afrikaallettum jiran. Mameloodiin Saandaawuns Afrika kibba. Alhaalii Masrii biyyi ofiitti yaammattee goolii shanitti faatee duwwaa galchite. Dorgommii manneen barnoota Itiyoophiyaa maqaleetti itti jiran ta'an kalee obbaate. Oromiyaan warqee sagaltamii sagal harattee tokkeessoo taate. Atileetota Itiyoophiyaa kaleellee hin dandamne maraatoonii Room Xaaliyaanaatti ufuma qabaadhatte dhiiraaf dhalaallee mooti. Maraatoonii kalee Room Xaaliyaanaatti dorgoman Itiyoophiyaa dhiiraaf dhalaan tokko haga sadii qabaadhate. Atileetoti tuniin tokko atileetoti tuniin bokkuma guddaa keessaa dorgomaa akkana mo'aa galani. dorgommii 25 tanaan nama kuma kudhan caalaatti irratti wal dorgoma kaan nama diriirfachuuf kaan ammoo dorgommii tanaaf kan keessaa namni kum sadii nama biyyoommaa 88 keessa dhufe dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Itoophiyaa illeettum jiran maqaleen qabxii hedduun tokkeessoo jirti buni sidaamaa lammeessoo jira magaala faasil sadeessoo qiddis goorgis afreessoo magaala baahir daar ammoo shaneessoo jiran dorgommii manneen barnoota Itoophiyaa maqaleetti jiranii lakkumreefuu jennee taan dhadhumatte. Oromiyaatti warqee 99 haratee tokkeessoo ta'ee walumattuyyuu madaaliyaa 248 haratti Oromiyaan naannoo Amaaraa warqee 74 walumattuyyuu madaaliyaa 230 lammeessoo taate naannoon Tigraayilleen warqee 57tiin walumattuyyuu madaaliyaa 183 sadeessoo taate dorgommii tan walumattuyyuu atileetota 3,000tiif 500 ta'anitti maqaleetti wal dorgomme dorgommii tana ganna lamatti wal dorgomanii qophiin itti aantu yookaan ammoo ganna lamaan duubatti naannoo harariitti qopheessa. afrikaan shaampiyoon liiga dorgommii kilaboota kubbaa miilaa afrikaa gannuma tokko tokkoon wal dorgoman kilaboota kudhan ijaatti irratti wal dorgome ammaan tan saddeetitti walitti hafe simba tipi mazembe mameloodi sundowns alhali horaayaa kazablankaa fi estunis mameloodiin ta afrikaa kibbaata alhasrii masrii ganna saddeet keessa namicha naachi lafaaniin gaa'ee hin beekne ta'anii istaadiyoomii biyyuufii keessatti yaammattee shaniif duwwaan irra galchite. ijoolleen afrika kibbaa ganamumaanuu alhaalii caaccoofteetiin taphaan jeerteessiti goodatti galte kubbaa goolii reebde daqiiqa kudhanii afreessoo irrattuyyuu tiimbaa ziwiini goolii birumejjee nyaqatti tolfate daqiiqum kudhan qof jala hafetti waareen arendee immoo calawwitti tolche lamintaane lama rikaardoo maseendoo immoo daqiiqa afurtamii torba irraatti hiiqetti innilleen keessi buufate sadi taate gaatiseon siroo fi bakka miilaan tokko tokkirra buusanii fi shanan shanii quba taate akkanum tolchaniitiin masrii barkum lamaaf kudhan ijaa keessa goolii hedduu galfatteetiin shaampiyoona taataanii diiduma fuudhanii adoonamii hedduu ba'ee daawwatu duwwaa galchani kilabii masrii tana takkuma akkan gangalchaniitu hin beekane kilabii masrii tana nami isii leenjisu nami isiin uraagaa'i horii miliyoona hedduutiin bitat maartiin laasarteeti isallee ganna lama ganna tokkoon duratti kilabii tan itti kennane gaafi itti kennan suni leenjisaan kilabii suni namii tuuniiziyaa namii faransaayii leenjifatte kilabiin isii sadiif tokkoon isiin tuuniiziyaa mootee jennaan isirra buusanii isitti dabarsan. horaayaa giiniitii fi waadaa kaazaabilaankaa morookoolleen lanqaansoo jigan qixxe duwwa duwwaa gargar galan jechuu ispereensee tuuniiziyaatiif koonstaantee aljeeriyaa sadiif lamaan dhuqqu tolchitee bira deemte kilabii tana mootee jennaanii dorgommii afrikaa fulaa buuteetiin dorgommii kilaboota addunyaatiif wal dorgomta afrikaa fulaa buuteetiin jechuudha dorgommiin shaampiyoona liigii tana marsaa qaraa amrumachuuf deemuu jirti simbaa tuuniiziyaatii fi tp mazembee drc duwwaa duwwaan gargari galan kilabiin zaambiyaa nakaanaan kilabii tuuniiziyaa marroo sadii shaampiyoona kilaboota kubbaa miilaa afrikaa taate cs sepsen lamaaf tokkoon gara addeeffatte dorgommii marroo lammeessoo shaampiyoon liigii afrikaa guyyaa jahaan boodatti dachaan. dorgommii kilaboota kubbaa miilaa ameerikaa mls tabaranaallee bitootessa lama jalqabaniitiin kilabootii 20 walirraa fuudhaniitiin ameerikaa fi kaanaadaa jidduu yaa waliin taphachuu jiran ruuniin itti gaafatamaa kilabii manchester yuunaayitid ka duriiti kontiraat ganna lama haga ganna shaniitiif doolara miliyoon kudhanii sadiitiin dc yuunaayitidiin bitatte tana maleellee horii jalaan kennaniif hedduu jira kilabiin inni taphachuufi deeme taphachuufi jiru dc yuunaayitid tapha guyyaa dheengaddaa istaadiyoomii waashingtan dc od fiild keessatti afuriif duwwaan irraa galchanne abdiin isiin dorgommii ittaantu qabdu taanii irraa dukkanoof fakkaatte kilabiin kaalifoorniyaa los aanjeles fc DC United tana guyyumaan waan adii agarsiite goolii sadii nam tokkotti galche Goolii qalaa Kaarlos Veeleet daqiiqaa saddeet irratti talammeessoo Isteeven Beshtuuriitti tasadeessoo daqiiqaa 26 galchan. Kaarlos ammallee daqiiqaa 45 irratti ufumaan lammeeffate kilabii sadeeffate daqiiqaa 60 jaheessoo irrallee akkanuma tolcheetiin waan hedduun akkan mo'aa dhufan. Goolii Abireessoo ammoo Diyaagoo Ruusiitti galche. Ruusiin kunin taphaa. Ruuniin kun jechuun namichi kaareef dorgommii keessa baasan ruuniin taphataa LA Diyaagoo Ruusii jilba hanqateetiin akka malee miilkeessi dhiitee jennaan seer tapha cabseedhaniitiin keessa baasan ruuni kana tan waliin marroo torba tapha addunyaa irra dhaaban DC United horii kilabii tanaan borammoo kilabii Kanaadaa waliin taphatti akkanuma jecha walirra marsanii abbaan mo'ate keessa gala qophiin ispoortii tattanu. Raadiyoon vii'oo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophii teendegee elqamnaam daqiiqaa 21tti yaa'u jirra qubee teennaa faarfanne hoo qubeen qarooma addunyaati wal nu dhaqqabsiifte haa baacaa jenne faarfanne hoo kakiyya badhaadha. Keekiyyaa badhaadhaati galata galchina. Raadiyoon vii'oo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan ittaan adda barra. Ganni 29 ODP guyyaa dheengaddaa galma barkumeetti ulfeessan akka itti gaafatamaan ODP obbo Lammaa Magarsaa jedhetti hojiin paartii isaanii tokkummaa fi faayidaa Itoophiyaa jajjabeessanii irratti hojjechuu Muktaar Jamaalitti nu erge.
kabaja ayyaana hundeeffama oromoo dimookiraatik paartii waggaa 29ffaa fi waggaa tokkoffaa injifannoo irratti kan argaman pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa fi ittaanaan dura taa'aa oromoo dimookiraatik paartii obbo lammaa magarsaa tokkummaa oromoo cimsuudhaan injifannoo argame ceesisuun barbaachisaa akka ta'ellee dubbataniitiin hin jiru guyyaa har'aa kana salphatti hin dhaqqabne kan jedhan obbo lammaan kan kaleessa arganne lakkoofneetiin hin qabanne kan itti aanutti darbuullee qabna jedhan guyyaa qabsoo eegalameef irra deebineetiin waadaa itti gallu gaafii siyaasaa fi diinagdee uummanni qabsaa'aa fi ture milkeessuuf ni hojjannallee jedhaniitiin hin jiru.
injifannoo siyaasaan arganne kan inni fullaa'aa ta'uu danda'u kan inni milkaa'aa ta'uu danda'u misoomaan. diinagdeedhaan yoo deeggarame qofadha. Misoomni kan dhufuu danda'u Oromoof Oromiyaan yoo nagaa qabaatte. Kanaaf iyyuu nageenya naannoo keenyaaf hundi keenya abbaa taanee itti gaafatamaa taanee dhugoomsuu danda'u nurra jiraata. Mirkaneessuu danda'u nurra jiraata. Naannoon Oromiyaa yeroo kamiyyuu caalaa naannoo nagaa qabdu naannoo misoomaaf mijatu nutis misoomatti gallee injifannoo siyaasa irratti arganne diinagdee irratti akka argannu gochuudhaaf hundi keenya nageenya naannoo oromiyaadhaaf misooma oromiyaadhaaf tumsuu danda'utu nurra jiraata.
Guyyaan kabaja waggaa 29ffaa ODPT fi waggaa tokkoffaa injifannoo kuni guyyaa wareegamtoota kanneen qabsoo Oromootiif wareegamanii lubbuu isaanii aarsaa kaffalan itti yaadannuudhallee jedhame seenaa qabsaa'otaa kanallee akka yoomiyyuu hin dimimmisnetti ifatti baasneetiin kan ittiin galmeessinuudha jechuudhaan obbo Lammaan dubbatanii jiru taankiin keenna waraanni keenna tokkummaa uummata oromooti kan jedhan obbo Lammaan qeerroon oromoo humnaa fi kutannoo injifannoo kana fideen eegullee akka qabu waamicha dhiheessanii jiru.
qeerroon oromoo bilisummaa saba keessaniif mirga saba keessaniif walabummaa saba keessaniif jettanii dararamaa turtan gatii itti kaffaltanii injifannoon kun akka inni dhufu gumaacha guddaa gumaachitan galanni isin qabdan guddaadha yoomuu seenaan isin hin dagatu injifannoo fiddan kana bilisummaa fiddan kana eeggachuun dirqama keessani tikfachuun dirqama keessani adeemsa siyaasaa amma jiru keessatti tasgabbiidhaa fi waldhageettiidhaan siyaasa jiru akka sabatiinsa qabaatutti irratti xiyyeeffataniitiin waliin hojjechuun barbaachisaadha kan jedhan obbo Lammaan dhaabbileen Oromoo sadarkaa morkattummaa garaagaraatiin jiran qabsoo Oromoo cimsuu fi masaanummaa fi waldheebuu gidduu isaanii jiru dhiisuudhaan akka dantaa uummataatiif hojjetanillee waamicha dhiheessanii jiru.
Yeroo kamiyyuu caalaa yeroon ammaa kun tokkummaa saba keenyaa qofa otoo hin ta'in tokkummaa jaarmiyaa siyaasaa Oromoo yerootti barbaadu irra geenyee jirra. Qaqqabnee jirra. Kanaaf masaanummaa keessaa baanee wal diineffachuu dhiifnee wal gaarreeffachuu dhiifnee yeroo kamiyyuu ta caalaa jaallannes jibbines waa'ee dantaa Oromoo irratti waa'ee faayidaa Oromoo irratti teenyee waliin haasa'uun mari'achuun gar tokkotti dhufuun faayidaa dhuunfaa keenyaa cinaatti gannee dantaa Oromoof jecha tokkoomuun barbaachisaa qofa otoo hin ta'in har'a nuuf dirqamadha.
Oromoo Dimookiraatik Paartii dhaaba dukkana keessa ta'eetiniin ifa har'a mul'achuudhaa jiru kana fageenyatti ilaalaatiniin ture kan jedhan ittaanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa finfinnee injiinar taakkala uumaa odp'n dantaa fi mirga sabaaf sablammootaa fi uummattoota biyya kanaa kan tikseetiniin hojjetu walqixxummaadhaaf illee kan dhaabbatudha jedhan injiinar taakkalan ittaansuudhaan illee gaafii uummata itiyoophiyaa deebisuuf qabsoo walirraa hin cinne dhaabni isaanii kan taasisaatiniin jiru ta'ullee kaasanii jiru.
Paartiin keenya ODP'n. dhalootaa dhalootatti kan ce'u dukkana keessa dhaabatee ifa kan arge magaala isaa bushuufis yeroo hundaa kan ejjennoodhaan ummata saba hundaa tajaajilu yoomiyyuu caalaa imala kana keessatti kan hubanneedha.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee carraa kanatti fayyadamee garaagarummaa tokko malee sin tajaajiluuf hunda keessan dhaggeeffachuuf. seenaa biyya kanaa keessatti magaala guddoo biyya kanaa sadarkaa ishiidhaaf malu seenaa addunyaa irratti galmeessuudhaaf yoomiyyuu caalaa in hojjenna.
sirna ayyaanaa kanarratti argamuudhaan dhaabbilee addawaawii bakka bu'aniitiniin haasaa kan taasisan ittaanaan dura taa'aa paartii dimookiraatawaa somaalee fi ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo somaalee obbo mustafee mahammad waggaa tokkocha darbe kana keessatti jijjiiramoota gurguddoo eenyumtiyyuu haaluu hin dandeenye galmaahuu isaaniillee dubbataniitiin hin jiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktaar jamaal finfinneerraa.
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan irra deebiisin dhageessisa bulchiinsa naannoo amaaraa godina shawaa kaabaa naannolee axxaayyee kaarraa qoree maajateef kabiroo keessatti hokkora uumameen namoonni hedduun dhumuuf kabiroon madaa'uun himamee jira qabeenyaan hedduun illee manca'uusaa aster misgaanaa baardaarraa gabaastee jirti miidhaa dhaqqabe kana mara keessa abaa'otu harka qaba jechuudhaan biiroon nagaaf ijaarsa nageegumsaa naannoo amaaraa himatee jira abaa'oon immoo gama isaatiin miidhaalee dhaqqaban kana keessa harka hin qabu jechuudhaan himata kana haalee jira gama biraatiin immoo sana booda aangawaan ministirii ittisaa itiyoophiyaa irra raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsa kennaniin bakka walitti bu'iinsi sun itti uumame bulchiisa naannoo amaaraa keessa kanneen jiran bulchiisa sablammii oromoof godinaalee shawaa kaabaa keessa eega raayyaan ittisaa seenee booda hokkarichi guutummaatti dhaabachuusaa beeksisee jira. abaa'oon naannoo sana humna hidhate akka hin qabnellee dubbata ministiriin kun. ruwaandaan fixinsa duguuginsa sanyii addunyaa irratti isa hamaa ta'eef waggaa 25 dura biyya ishee keessatti raawwatameef sirna yaadannoo geggeessaa jirti sirni yaadannoo guyyoota dhibba tokkoof turu kun dilbata kaleessaa haasawa pirezidaant pool kagaamee dhageessisaniin jalqabame jedhamee jira oduu namaaf qabnu kanuma.
meetiri baandii 22 25 fi 31 irratti nu caqasuu jirtanii naayil saatirlee irratti deebine amma sunillee irraa nu caqasaa jenna nagaa keessi nu bula ansoraa lakeetii sagantaa afaan amaaraatti itti aane bor walxixachaan.